zaburi y'ijana na cumi n'icyenda arefu hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'uwiteka hahirwa abitondera ibyo yahamije bakamushakisha umutima wose ni koko nta cy'ubugoryi bakora bagendera mu nzira ze wategekeye amategeko wigishije kugira ngo bayitondere n'umwete icyampa inzira zanjye zigakomerera kwitondera amategeko wandikishije ubwo nzita ku byo wategetse byose nibwo ntazakorwa n'isoni nzagushimisha umutima utunganye nimara kwiga amateka yawe yo gukiranuka nzajya nitondera amategeko wandikishije ntundeke rwose beti umusore azeza inzira yate azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka nagushakishije umutima wose ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho uwiteka uri uwo guhimbazwa ujye unyigisha amategeko wandikishije iminwa yanjye yatekerereje abantu amateka y'akanwa kawe yose njya nishimira inzira y'ibyo wahamije ngo nyihwanye n'ubutunzi bwose nzibwira amategeko wigishije kandi nzita ku nzira zawe nzishimira amategeko wandikishije sinzibagirwa ijambo ryawe gimeru ugirire neza umugaragu wawe kugira ngo mbeho nitondere ijambo ryawe hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe ndi umusuhuke mu isi ntumpishe ibyo wategetse umutima wanjye ushenguwe no kwifuza ujya wifuza amateka yawe ibihe byose uhana abibone ari bo bivume byiyobagiza ibyo wategetse unkureho umugayo n'igisuzuguriro kuko njya nitondera ibyo wahamije n'abakomeye bicaraga bamvuga nabi ariko umugaragu wawe nkibwira amategeko wandikishije kandi nishimira ibyo wahamije nibyo bingira inama dareti umutima wanjye womatanye n'umukungugu unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije nagutekerereje inzira yanjye uransubiza ujye unyigisha amategeko wandikishije umenyeshe inzira y'amategeko wigishije kugira ngo nibwire imirimo itangaza wakoze umutima wanjye urijijwe n'agahinda nkomeza nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije unkureho inzira z'ibinyoma umpere amategeko yawe ubuntu nahisemo inzira y'umurava nashyize amateka yawe imbere yanjye nomatanye n'ibyo wahamije uwiteka ntunkoze isoni nzagenda niruka mu nzira y'ibyo wategetse ubwo uzagura umutima wanjye he uwiteka ujye unyigisha inzira y'amategeko wandikishije kugira ngo nyitondere kugeza ku mperuka umubwenge kugira ngo nitondere amategeko yawe nyitondeshe umutima wose uncishe mu nzira y'ibyo wategetse kuko ari byo nishimira uhindurire umutima wanjye ku byo wahamije ariko si ku ndamu mbi ukebukishe amaso yanjye ye kureba ibitagira umumaro unzurire mu nzira zawe ukomereze umugaragu wawe ijambo ryawe ryasezeranijwe abakubaha unkureho umugayo ntinya kuko amateka yawe ari meza dore njya nifuza amategeko wigishije unzure ku bwo gukiranuka kwawe vawu uwiteka imbabazi zawe zingereho nizo gakiza kawe nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije niho nzabona icyo mbwira untutse kuko niringira ijambo ryawe kandi ntukure rwose ijambo ryawe ry'ukuri mu kanwa kanjye kuko njya niringira kubona amateka yawe niho nzajya nitondera amategeko yawe udasiba iteka ryose kandi nzagendana umudendezo kuko njya ndondora amategeko wigishije nzavugira imbere y'abami ibyo wahamije ne gukorwa n'isoni kandi nzishimira ibyo wategetse ndabikunda kandi nzamanikira amaboko ibyo wategetse ndabikunda kandi nzibwira amategeko wandikishije zayini wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe kuko wanyiringije iki ni cyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye ni uko ijambo ryawe ryanzuye abibone bajya bankoba cyane ariko sinteshuke ngo mve mu mategeko yawe uwiteka njya nibuka amateka yawe ya kera nkimara umubabaro uburakari bwotsa buramfashe ntewe n'abanyabyaha bareka amategeko yawe amategeko wandikishije abereye indirimbo zanjye mu nzu y'ubusuhuke bwanjye uwiteka njya nibuka izina ryawe nijoro nkitondera amategeko yawe iki ni cyo nahawe ni ukwitondera amategeko wigishije heti uwiteka niwe mugabane wanjye navuze yuko nzitondera amagambo yawe njya ngushakisha umutima wose kundebana urukundo umbabarire nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije njya ntekereza inzira zanjye ngahindurira ibirenge byanjye ku byo wahamije ngatebuka sintinde kwitondera ibyo wategetse ikigoyi cy'abanyabyaha kirambo haboshye ariko sinibagirwa amategeko yawe mu gicuku nzakanguka ngushimira amateka yawe yo gukiranuka mbana n'abakubaha bose n'abitondera amategeko wigishije uwiteka isi yuzuye imbabazi zawe ujye unyigisha amategeko wandikishije teti uwiteka wagiriye neza umugaragu wawe nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge kuko nizera amategeko yawe ntarababazwa narayobaga ariko none nitondera ijambo ryawe uri mwiza kandi ugira neza ujye unyigisha amategeko wandikishije abibone bajya bandemera ibinyoma ariko jyeweho nzitonderesha amategeko yawe umutima wanjye wose imitima yabo ihonjotse nk'ibinure ariko jyeweho nishimira amategeko yawe kubabazwa kwangiriye umumaro kugira ngo nige amategeko wandikishije amategeko yo mu kanwa kawe ni ay'igiciro kuri jye kiruta ikibice ibihumbi by'ifeza n'izahabu yodi intoki zawe nizo zandemye nizo zambumbye umpa ubwenge kugira ngo nige ibyo wategetse abakubaha bazandeba bishime kuko niringira ijambo ryawe uwiteka nzi yuko amateka yawe ari ayo gukiranuka kandi yuko umurava ari wowe waguteye kuncisha bugufi ndakwinginze imbabazi zawe zimara umubabaro nk'uko ijambo ryawe riri wasezeranije umugaragu wawe ibambe ryawe ringereho kugira ngo mbeho kuko amategeko yawe ariyo munezero wanjye abibone bakorwe n'isoni kuko bandenganishije ibinyoma ariko jyeweho nzajya nibwira amategeko yawe abakubaha bampindukirire kugira ngo bamenye ibyo wahamije umutima wanjye utungane mu mategeko wandikishije kugira ngo ne gukorwa n'isoni kafu umutima wanjye ugushwa isari no kwifuza agakiza kawe ariko niringira ijambo ryawe amaso yanjye amarwa no kwifuza ijambo ryawe nkivuga nti uzamara umubabaro ryari kuko mpindutse nk'imvumba y'uruhu iba ku mwotsi ariko sinibagirwa amategeko wandikishije iminsi y'ubugingo bw'umugaragu wawe ni ingahe uzasohoza ryari iteka ku bangenza abibone badakurikiza amategeko yawe bandimiye amashyi ibyo wategetse byose ni umurava bangenjesha ibinyoma ntabara bashigaje hato bakandimbura mu isi ariko sinareka amategeko wigishije unzure nk'uko imbabazi zawe ziri kugira ngo nitondere iby'akanwa kawe kahamije lamedi uwiteka iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye umurava wawe uhoraho ibihe byose wakomeje isi igumaho amategeko yawe niyo atuma byose bibaho uyu munsi kuko byose bigukorera yaba amategeko yawe atari yo munezero wanjye cya gihe mba nararimbuwe n'umubabaro wanjye ntabwo nzibagirwa amategeko wigishije kuko ariyo wanzurishije ndi uwawe nkiza kuko ndondora amategeko wigishije abanyabyaha bajya bantegerereza kundimbura ariko nzita ku byo wahamije narebye yuko ibitunganye rwose byose bifite aho bigarukira ariko amategeko yawe ni magari cyane memu amategeko yawe nyakunda ububugeni niyo nibwira umunsi ukira ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge kuko bihorana nanjye iteka mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose kuko ibyo wahamije ari byo nibwira ndajijuka nkarusha abasaza kuko njya nitondera amategeko wigishije njya ndinda ibirenge byanjye inzira mbi zose kugira ngo nitondere ijambo ryawe simva mu mateka yawe kuko ari wowe wanyigishije amagambo yawe aryohereye ubu bugeni mu nkanka zanjye arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye amategeko wigishije amesha guhitamo nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose nuni ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye ni umucyo umurikira inzira zanjye nararahiye ndabikomeza yuko nzitondera amateka yawe yo gukiranuka ndababazwa cyane uwiteka unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije uwiteka ndakwinginze wemere amaturo y'akanwa kanjye ava mu rukundo kandi ujye unyigisha amateka yawe ubugingo bwanjye buri mu kaga iteka ariko sinibagirwa amategeko yawe abanyabyaha bajya bantega ikigoyi ariko sinyoba amategeko wigishije ibyo wahamije nabyendeye kuba umwandu wanjye iteka kuko ari byo byishimo by'umutima wanjye nkiza umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe iteka ryose kugeza ku mperuka sameki nanga imitima ibiri ariko amategeko yawe ndayakunda ni wowe bwihisho bwanjye n'ingabo inkingira niringira ijambo ryawe mwankozi z'ibi bimwe nimuvaho ndi kugira ngo nitondere iby'imana yanjye yategetse umbere ubwishingikirizo nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije kugira ngo mbeho ne kuzakozwa isoni n'ibyiringiro byanjye undamire nzaba mu mahoro njye nitondera amategeko wandikishije wasuzuguye abiyobagiza bose amategeko wandikishije kuko uburiganya bwabo ari ibinyoma ukuraho abanyabyaha bo mu isi bose nk'inkamba nicyo gituma nkunda ibyo wahamije umubiri wanjye uhindishwa umushyitsi no kugutinya kandi ntinya amateka yawe ayini njya nkora ibihura n'amateka n'ibyo gukiranuka ntundekere abampata wigwatirize yuko uzagirira neza umugaragu wawe abibone be ku mpata amaso yanjye amarwa no kwifuza agakiza kawe n'ijambo ryawe ryo gukiranuka ujye ugirira umugaragu wawe ibihwanye n'imbabazi zawe kandi unyigishe amategeko wandikishije ndi umugaragu wawe umpa ubwenge kugira ngo menye ibyo wahamije igihe gikwiriye cyo gukora k'uwiteka kirasohoye kuko bahinduye ubusa amategeko yawe nicyo gituma nkunda ibyo wategetse nkabirutisha izahabu naho yaba izahabu nziza nicyo gituma nibwira yuko amategeko wigishije yose atunganye kandi nanga inzira z'ibinyoma zose pe ibyo wahamije ni ibitangaza nicyo gituma umutima wanjye ubyitondera guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo guhabaswa ubwenge nasama akanwa nkahagira kuko nifuza amategeko yawe unkebuke umbabarire nk'uko umenyereye kubabarira abakunda izina ryawe ujye utunganya intambwe zanjye mu ijambo ryawe gukiranirwa kose kwe kuntegeka uncungure ne guhatwa n'abantu kugira ngo nitondere amategeko wigishije umurikishirize umugaragu wawe mu maso hawe unyigishe amategeko wandikishije amaso yanjye atembyemo imigezi y'amazi kuko batitondera amategeko yawe sade uwiteka uri umukiranutsi amateka yawe aratunganye ibyo wahamije wabitegekesheje gukiranuka n'umurava nyakuri ishyaka ryanjye rirandimbuye kuko abanzi banjye bibagiwe amagambo yawe ijambo ryawe ryaravugutiwe cyane nicyo gituma umugaragu wawe ndikunda ndoroheje baransuzugura ariko sinibagirwa amategeko wigishije gukiranuka kwawe ni ugukiranuka ku iteka ryose amategeko yawe ni ukuri agahinda n'umubabaro biranteye ariko ibyo wategetse nibyo munezero wanjye ibyo wahamije ni ibyo gukiranuka iteka ryose umpa ubwenge kugira ngo mbeho kofu ntakishije umutima wose uwiteka nsubiza nzitondera amategeko wandikishije ndagutakiye nkiza kugira ngo nitondere ibyo wahamije njya nzinduka umuseke utaratambika ngataka amagambo yawe niyo niringira amaso yanjye abanziriza ibicuku kugira ngo nibwire ijambo ryawe umva ijwi ryanjye nk'uko imbabazi zawe ziri uwiteka unzure nk'uko iteka ryawe riri abangenjesha igomwa baregerereye bishyize kure y'amategeko yawe uwiteka uri bugufi ibyo wategetse byose ni ukuri uhereye kera namenyeshejwe n'ibyo wahamije yuko wabikomeje iteka ryose reshi ita ku mubabaro wanjye unkize kuko ntibagirwa amategeko yawe umburanire uncungure unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije agakiza kari kure y'abanyabyaha kuko batarondora amategeko wandikishije uwiteka imbabazi zawe zirakomeye unzure nk'uko amateka yawe ari abangenza n'abanzi banjye ni benshi ariko sinteshuka ngo mve mu byo wahamije nabonye abava mu isezerano ndabinuba kuko batitondera ijambo ryawe ita ku rukundo nkunda amategeko wigishije uwiteka unzure nk'uko imbabazi zawe ziri indunduro y'ijambo ryawe ryose ni ukuri amateka yawe yo gukiranuka ahoraho iteka ryose hadasigaye na rimwe shini abakomeye bajya bangenzereza ubusa ariko amagambo yawe niyo ahindisha umushyitsi umutima wanjye nishimira ijambo ryawe nk'ubonye iminyago myinshi nanga ibinyoma mbyanga urunuka ariko amategeko yawe ndayakunda uko bukeye ngushimira karindwi amateka yawe yo gukiranuka abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi nta kigusha bafite uwiteka njya niringira agakiza kawe kandi ngakora ibyo wategetse umutima wanjye ujya witondera ibyo wahamije kandi mbikunda rwose njya nitondera amategeko wigishije n'ibyo wahamije kuko inzira zawe zose ziri imbere yawe tawu uwiteka gutaka kwanjye kukwegere umpa ubwenge nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije kwinginga kwanjye kujya imbere yawe unkize nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije iminwa yanjye ivuga ishimwe kuko unyigisha amategeko wandikishije ururimi rwanjye ruririmba ijambo ryawe kuko ibyo wategetse byose ari byo gukiranuka ukuboko kwawe kube kwiteguye kuntabara kuko nahisemo amategeko wigishije uwiteka njya nifuza agakiza kawe kandi amategeko yawe niyo munezero wanjye umutima wanjye ubeho kugira ngo ugushime amateka yawe ntabare nayobye nk'intama izimiye shaka umugaragu wawe kuko ntibagirwa amategeko yawe